ndashaka nsome eh, ijambo rigufi ijambo rigufi imbere y'uko dusenga ijambo riri mu gitabo cy'abaheburayi igice cya cumi na kabiri umurongo wa mbere abaheburayi igice cya cumi na kabiri umurongo wa mbere nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingirira ko vuba dusiganirwe ibyo twashyizwe imbere twihanganye dusiganirwe ibyo twashyizwe imbere twihanganye umurongo wa kabiri dutumbereye yesu wenyene niwe nyanduri ko kwizera kandi niwe yagusozereye niwe azogusozera wo kubw'umunezero yashyizwe imbere yihanganiye umusaraba ntiyagira ntiyagira isoni zawo abyagira iburyo bw'intebe y'imana umurongo wa gatatu nuko mushira imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije ntimucobogore ntimudendebukirwe mu mitima yanyu gushika hano rino jambo ry'igiciro pawulo ariko abwira abo mu gihe ciwe hano rero aratanga impanuro ku bantu b'imana umunsi nitwe tubwigwa nk'uko byanditswe ku murongo wa gatatu ngo nuko mushira imitima kuri uyo ko tubwirizwa kumwibuka twara tumwibuka mu bihe byose ducamwo mu byo ducamo muri buno bugingo ko tubona yuko handitswe ngo ego ngo ni uko mushire imitima kuri uyu yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije kandi nibyo dutuzwa gukora natwe bene data bene data n'abashiki bacu bakundwa ibyo shika byose ntitudendebukigwe ntiducobogore ntituba abantu ataco banezwe ariko turaramura amaso maze tumwiyumvire ko nk'uko nawe yatwitangiye imbere aragenda gushika mu nzira yo kumusaraba gushaka umusaraba igorogota nta na kimwe yarabye we yarabye gusa inzira yari imbere yiwe yari gushobora guhitamo iyindi nzira ariko yahisemwo ijya nzira kugira ngo wowe na jewe dushobore gucungurwa kugira ngo dukizwe nawe yaragiye yarababajwe urupfu rwo ku musaraba kandi yarasuzuguwe amashimwe aba yiwe hanyuma haravugwa ngo ubu rero yicaye iburyo bw'intebe y'imana niho yicaye kandi natwe niho twifuza kuba twihangane ibishobora kudushikira byose twihangane ibyo abantu bashobora kuvuga byose ntiyaraba nawe nyene ibyaba abanyabwenge ibyanditswe bavuga ntiyaraba iby'abanyabwenge abafarisayo bavuga ibyo abandi bantu bose bavuga ntiyabiravye ibyo ntiyavyita ntiyaravyitayeho yarazi ico yari yaje gukora kandi yakomeza yabandanye inzira yiwe name nibaza benda turabashiki bacu bakundwa imana yaratugiriye ubuntu umwami yaraduhisemwe yaradutoranije yatugize abantu biwe kugira ngo kugira ngo abantu biwe twebwe abantu biwe dushobore kuba natwe tube nkawe natwe uwaririmba indirimbo yaravuze ngo ngo yesu nshaka gusa nawe natwe dushaka gusa nawe muri byose hano ku isi tukiri hano ku isi hanyuma mumwibaza ko tumwibuke mu byo yashikije byose ku bwacu ukuntu yagiye ibyo bamukoreye nimba ari we babikoreye bakundwa natwe natwe ntaho bizoducikira ntituzobicika bizodushikira natwe muri ino minsi imana dufashe twese ego hama pawulo aravuga hano pawulo aratwereka abantu abantu b'imana bose ibyabona byinshi dusomye igice kitangira imbere iki baratubwira bajya abantu bose umwe wese izina ryiwe kumwe ntibavuga bose mugabo baratubwira benshi muri bo bihanganye bakaguma amajambo y'imana mu gice cya cumi na rimwe barashoboye kumva ivyo imana yababwiye na twebwe tubwirizwa kumva ivyo imana itubwira dushobora kumva ivyo abantu batubwira atari uko twoba tuzimiye twoba twoba tuzimiye twaba tugiye mu madidani ariko tumuhanga amaso niwe yatanguje ukwizera niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu kandi niwe azogusozera niwe azogushikana ku gutungana ntiyahindutse uko yari ari ejo niko ari n'uno munsi ngo azokomeye bidashyira no kuri umugoroba dukeneye guhimbaza dushyire hejuru izina ryiwe du- tuyisabe kugira ngo ikomeze kuvugana natwe biciye mu ijambo ryiwe ryera kandi ry'igiciro kandi ndizera yuko atarigera duheba n'umunsi wa rimwe gushika uno munsi yamye aduha ibifungurwa byiza n'amazi meza dusenge dusenge tumusabe aduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwiwe eh, kuri uno mugoroba tata twese uri mu ijuru turagushimiye twese hamwe ku bwa kano kagoroba muri ano masaha yo ku mugoroba no ku bwa kino gikorane mwami turanezerewe cyane kubona dusoje gukoranira hamwe eh, hano kugira ngo tuguheshe icubahiro izina ryawe ego mwami dushaka guhora tukwibuka tukwiyumvira ko tukwibuka Eh, twibuke ibyo washikije ku bwacu twibuke ibyo wakoze ku bwacu eh, ku giti i- i- i- i karuvariyo igorogota ku musaraba igorogota ibyo wakoze ku bwacu muri muri rya minsi wakoze ibikomeye waratwiyeretse mu bushobozi waratwimenyekanishije mu bushobozi mwami waraduhishurira ibyari binya- binyegeje kandi eh, waruguriye imitima myinshi waratwuguriye ubwenge kugira ngo dushobore gutahura umuhamagaro wawe n'ibimenyetso byawe muri ino minsi mana yo kwizigirwa turagushimiye kuno mugoroba turanezerewe cyane mwami kubona dushoboye kuba abantu bawe abo watoranije abo wahamagaye kandi ugahitamwo imbere y'uko isi n'ijuru biremwa mana yo kwizigirwa turaguhe- turaguhimbaje kandi turagusabye ngo ukomeze kuduhezagira uno munsi hezagira abaje bose hezagira n'abadashobora kuba hano uno munsi abagiye mu buruhu- mu- mu biruhuko aho baba bari hose no mu kazi ntubahezagire bose mwami n'iryo sengesho tu- niko dusenze ntubahezagire abantu bawe bose mwami ahantu hose aho bari mu bihugu byose mwami niko tugusavye mu izina rya yesu amen akenshi iyo turavye iyi si eh, twibaza ko abantu ari bo bayiyoboye iyo rero bavuze tuba twibaza yuko nk'igice cy'isi cyose kiriko kirabumviriza ariko umunsi umwe isi yose izokumva uno munsi ababa mu burengero bw'isi bumva ibyo umuntu akomeye wo mu burengero bw'isi bum- a- avuze aba mu buseruko bw'isi bumva ibyo umuntu akomeye wo mu buseruko bw'isi avuze abandi bo ntibirwara nta na kimwe bumva ibyo avuga byose uwo avuga wose ntibamwitayeho ariko umunsi umwe amavi yose azofukama kandi indimi zose zizokwatura ko yesu kirisito ari umwami kandi we nk'umwami ni imana nk'imana ari hejuru ya byose yari imbere y'ibintu byose kandi niwe azobaho igihe ibintu byose bizaba byacitse umunyota maze byose bigasura gucika bisha ibyo byose ibintu byose bigasura kuba bishasha umwami azoba uko yari ari ejo niko azokoma niko azokoma birashira kandi turashobora kunezerwa kubona turi ku ruhande rw'uwanesheje uko biri kose yaranesheje murazi mu ntambara hariho abantu eh, baba bari ngaho gusa eh, iyo babishoboye baja ku ruhande rwa- rw'ahari abaza kunesha niho baba bakeneye kuba niho biba bi- ari byiza yuko umuntu ahagarara ariko ku mana in- in- intsinzi ni ikintu kigaragara cyashikijwe ibintu byose biri munsi y'ububasha bwiwe biranditswe eh, ko eh, bita- eh, ntibiragaragara yuko ibintu byose ntibiragaragara yuko ibintu byose biri mu bubasha biri munsi y'ububasha bwiwe ariko umwansi wa nyuma ari we rupfu nawe niyajya munsi y'ububasha bwiwe akaneshwa hazoshashika ijambo rivuga ngo ubu rupfu rumizwe n'insinzi ngo warupfuwe uruboyi rwawe ruri hehe kuzimu insinzi yawe iri hehe hariho ibintu binkora ko eh, byankoze ko cyane guhera eh, iyi mpera y'iyi ngana cyane cyane eh, mu gikorane cyabereye zurich ndazi neza ko turiko turinjira eh, mu kindi gice gishasha canke reka mvuge nti imana iriko iratangura ikindi gice gishasha birakwiye kandi birakwiye yuko uguhishurwa kw'ijambo kukurikirwa n'uguhishurwa k'ubushobozi bw'imana Gwe- gukurikirwe no kugaragara k'ubushobozi bw'imana nta kundi vyogenda imana yo kwizigirwa kw'ijambo ryiwe irashitsa ivyo yasezeranye kandi niba twaratahuye ko imana ifise umugambi wayo kandi ko ifise umugambi hamwe natwe twese hamwe na wewe na jewe ko natwe twashyizwe muri uwo mugambi ko tuziti- tuzitijwe n'uwo mugambi w'imana turi muri uwo mugambi w'imana idufitiye ko turi igice twaratahuye ko turi agace k'ubwami bw'imana muri icyo gihe imana imana ntizokora ibyo twe twabwirizwa gukora ngo ifate ikibanza cyacu ngo abe ari ibikora oya ariko ibyo bikorana natwe kandi iciye muri twebwe nk'uko byagenze mu ntango y'ishengero umwami azoshira mu ngiro umugambi wiwe birakwiye yuko twemeza yuko imana ivuga ukuri muri byose kuko imana ivuga ukuri buri jambo ry'imana ryose ni ukuri ntakuka kandi ibyo byanyibukije umuntu icyo ari cyo uri iki mbega jeho ndi iki mbega twe turi iki kandi reka mvuge yuko uhoraho niwe yabaye uwa mbere yatanguje igihano cy'urupfu ngo umunsi uzokirya ko uzopfa urupfu rwaciye rushika ku bantu bose ninde none atsoba kwitega igihano cy'urupfu iyo twiteze ubutungane bwa hano ku isi ko bugira icyo bukoze ibihano bito bito ntibabihanisha igihano cyo gupfa birakwiye yuko bikwiye yuko umuntu aba yakoze igi- igi- icyaha gikomeye kugira ngo bashobore gushira mu ngiro igihano cy'urupfu ukugwa k'umuntu ukutumvira ugucumura hamwe n'ibijanye navyo ivyo bintu cyari cyaha gikomeye imbere y'imana cyari cyaha gikomeye imbere y'imana imana iki tangaza yuko habaye igihano cyo gupfa ku bantu bose kandi nta muntu n'umwe ashobora kuva kwikura muri urwo rubanza rw'imana hanyuma turasoma umwami wacu ahavugwa ahavugwa yuko yaharuwe mu bagizi ba nabi ko yishize ko igihano cy'urupfu eh, maze apfa ku bwacu ku musaraba igorogota isaha mirongo itanu na gatatu mirongo cumi na kabiri utagira icyaha yafashe ikibanza cy'inkozi z'ikibi zose mushobora kuvuga muti mwenda na frank niko bimeze none ego m- imbere y'inyonga z'imana nibyo imbere y'inyonga z'imana twese twa- twaronse igihano cy'urupfu twese mbega mwibaza yuko hari abantu ku isi atari inkozi z'ikibi imbere y'imana y'inyonga z'imana ego nibibere uko bashaka igihe cyose bakeneye uko bashaka ntibishoboka urupfu rwarinjiye ku ba- mu bantu bose ariko muri abo bantu harimwo abantu bahawe ubugingo budashira batahuye ko ko igihano cyacu cyaguye kuri we kandi ko twahawe ubugingo budashira kubw'ukwizera umwami wacu n'umukiza wacu ndizera ko imana yatugiriye ubuntu bwinshi kandi aha nitu- ntidukabije ntiturengeje twarashoboye kuguma dutekanye twiyoroheje twarashoboye gushinga imizi mu ijambo ry'imana kandi nk'uko pawulo avyandikira abeheburayo twarashinze ikizirika imitima yacu hirya y'igihuzu gikingiriye ahera abaheburayo gatandatu mirongo cumi n'icyenda ntitwafashe ibyavuzwe ngo tubikure mu kibanza cyabyo cyangwa ngo dufate imirongo tuyikure mu kibanza cyayo ari- ariko igishinga ntaye cyose cy'ibyanditswe byera twarakiretse kiradushikako kandi kiragira icyo kitubwiye kandi turizera yuko imana ifise umugwi w'abantu izo kwishurira i- izo kwigaragariza izo kwiyereka nk'uko twabyumvise kandi eh, abaririmbyi babiririmbye ngo mubwirizwa kuvuka ubwa kabiri hari icyumviro cya cekiza muri jewe eh, cya cekiza kuri jewe kuyinga uheze nuko kuvuga ubwa kabiri biba iyo hari urubuto ruvuye ku mana ni ukuvuga ijambo iyo hakiriho uruvange iyo hakiriho uruvange naho ruba ari uruvange rw'amadini haca havuka ibi byagwa iyo hari uruvange kandi ibyo nta- ntaho umuntu aheza ngo abicikire tubwirizwa kuvuga kwemeza yuko imana ari ivuga ukuri ariko kuva kuva aho turonkeye ijambo ritagira akarohe maze urubuto rw'ijambo rukaboneka ru- rurashobora kwinjira mu bugingo bwacu maze rukarema ikintu gisha ku bw'ubuntu bw'imana yacu kandi ibyo turabyizera n'imitima yacu yose mu ntango niko byari bimeze kandi intumwa zarabyanditse ko nka- nk'akarorero nka petero arandika hano muri petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa gatatu aravuga ati imana y'umwami wacu yesu kirisito ariyo se iragashimwa yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyizigiro bizima itubyaza ukuzuka mu bapfuye kwa yesu kirisito ngo tuze twegukire umwandu utazobora utanduye udakabirana mwabikiwe mu ijuru ngo gatanu mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'imana ku bw'ukwizera muzigamirwa agakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe cy'iherezo mu gihe cy'iherezo ubwa gatandatu ibyo murabinezererwa cyane naho ubu ari igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi kuko bitobura kuza umurongo w'indwi kugira ngo kuramura k'ukwizera kwanyu kandi uku kwizera kurusha igiciro izahabu ishira ntayivugutirwa mu muriro ikaramura kuze kuboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa yesu kirisito kuze kuboneke kuri n'ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro mu guhishyurwa kwa yesu kirisito umurongo w'umunani uwo muramukunda naho mutigeze mumubona kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera bibatera kunezerwa akanyamuneza k'ubwiza katovugwa umurongo w'icyenda mugahabwa ikizanwa n'ukwizera kwanyu nicyo gakiza k'ubugingo bwanyu mu yindi mvugo ngo muzohabwa gakiza ku bw'ukwizera kwanyu mbega ijambo ry'igiciro kandi ryiza imbere y'uko kino gice kirangira aya majambo akurikira yanditswe guhera ku murongo wa mirongo irindwi na kabiri petero wa mbere igice cya mbere mirongo irindwi na kabiri nuko rero ko mwegesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mukunde bene data bitagira uruheyiheyi mukovye gukundana bivuye mu mitima mirongo irindwi na gatatu kuko mwabyawe bwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ariko mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'imana ririho rigahoraho ngira nsome kumbure umurongo ukurikira kuko iyi mpera y'uyu murongo niho nshaka gushimangira mu kumpera y'uwo murongo kuko abafite umubiri bose basa n'ibyatsi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe y'ibyatsi ibyatsi biruma amashugwe agahunguruka murongo wa mirongo na kane mirongo na gatanu ariko ijambo ry'uhoraho ryama bihe bidashira kandi iryo ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe iryo jambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza mwabwiwe iyi ni nk'incamake y'ubutumwa bwiza twebwe nk'abana b'abantu hano tugereranywa n'ibyatsi kuko abari n'umubiri bose wowe na jewe turabyo gusa mu nzu abageze mu zabukuru baruhukiramwo inzu z'abageze mu zabukuru ni ukuri tugiye tukaharaba twese byo tugirira ikimazi kuva mu buto umuntu atisunze imyaka umuntu aba afise umuntu kuva akiri muto urashobora kureba nyine umuntu igihe yari akiri muto umuntu igihe yari akiri muto agifise amagara meza bose bariko bagenda bagana iherezo ry'iminsi yabo ku isi urupfu nicyo kintu kitabura gushika uko byogenda kose turabizi twese kandi turabona yuko ishugwe ishugwe risa neza cyane mbere iyo urabye amashugwe usanga afise amabara meza cyane kandi ukumva afise akamoto keza ubwo nyine haheze akanya ukabona amashugwe ntakiriho akazimangana amashugwe arasagarara maze umuyaga ukayahuhirako ukayashikako izuba rikayakira maze akazimangana niko byanditswe hano ngo kuko abafise umubiri bose basa n'ibyatsi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe y'ibyatsi ubwiza bwose bwo ku ino si ubwiza bw'umubiri wawe n'umubiri wanje ni mwirabe na cyane cyane abagore bakiri bato cyangwa bashiki bacu uko baba bari kose atari igihe bakiri bato bakunda kwiraba mu kirore bakibona bakibona bakabona yuko ari beza byose bibahimbara haca haza rero igihe umuyaga ubahuhira ko bagatangura gusaza imishatsi igatangura kujya mu imvi bagatangura gusaza kumure bagatangura no kuyihisha kuyinyegeza imishatsi ishaje ibyo ntidushobora kubihakana byose bica bihinduka ubwo nyine ubwiza abafise umubiri bose basa n'ibyatsi iyo rero tubibonye twarabibonye na cyane cyane mu bisirayeri burya bwiza bw'amashugwe aho abantu bose baca bagenda bak- baka- bagafotora bw'amash- bagafotora amashugwe nk'uno munsi ugiyeyo nta na kimwe kigisigaye byose byarumye hasigaye gusa ibyibutso by'aho aho yahoze umurongo wa mirongo ibiri na kane ngo kuko abafise umubiri bose basa n'ivyatsi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashurwe y'ivyatsi ivyatsi biruma amashurwe agahunguruka ngiro bwa gatanu ariko ijambo ry'uhoraho ryamaho ibihe bidashira hariho abantu eh, muri uno mubiri twambaye upfa muri uno mubiri upfa hariho abantu muri ino mibiri ipfa bashyizemwo ikintu kidapfa ni ukuvuga ijambo ry'imana bashyizemo ikintu kidapfa n'iryo jambo ry'imana uko niko bacitse abadapfa ni ukuvuga yuko bahawe ubugingo budashira biranditswe hano ku murongo wa mirongo na gatatu ngo kuko mwavyawe ubwa kabiri mutavyawe n'imbuto ibora ariko mwavyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'imana ririho rigahoraho rero rero dufise ubugingo budashira twahawe ku bw'ubuntu bw'imana yacu hanyuma ku murongo wa mirongo ine na gatanu nico dushaka gushimangira ko cyane haravugwa hano ngo ngo ariko ijambo ry'uhoraho ryamaho ibihe bidashira kandi iryo jambo niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe niryo jambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza mwabwiwe ijambo ry'imana ni nabwo butumwa bwiza bwa yesu kirisito kuva kera abavugishwa n'imana bo mu isezerano rya kera aha rero turashobora no kubisoma muri kino cete petero yanditse baravuze em, haravugwa hano guhera ku murongo w'icumi petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa- w'icumi ibyaho gakiza abavugishwa n'imana aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe barabirondera barabisesa basesa igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byaco cerekanwa na mwe mu wa kristo yari muri bo yavuga yatagura iby'imibabaro ya kristo bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buyiherukire n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire abavugishwa n'imana bo mu izina rya kera baravugishijwe ku buntu hanyuma natwe nitwe twabuhawe twarabwakiriye ariko nabo nyine ntibazogenda imvumure nabo bazoba bari mu bwami bw'imana nk'uko natwe tuzobayo mbere ni nako byanditswe mu cyete cy'abaheburayo cyandikiwe abaheburayo yuko batashyitse ku gutunganywa tutari kumwe kandi ngo bararindiriye yuko tubasangayo kumbure twosoma umurongo wa nyuma wo mu ibara cumi na rimwe ahavugwa abahizi mu kwizera reka dusome imirongo ibiri ya nyuma abaheburayo cumi na rimwe umurongo wa mirongo itatu n'icenda n'uwa mirongo ine mirongo itatu n'icenda abo bose bamaze gushingirwa intahe ku bw'ukwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranywe mirongo mirongo ine kuko imana yatuboneye kera ikirushirija kuba ciza kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe ntibashike mu bwiza bwo mw'ijuru tutari kumwe ntibashobora gushaka gutunganywa tutari kumwe bararindiriye gushikaho igitigiri gikwiye cyabo mu ishengero gikwira aho mu isenge- mu ishengero ry'isezerano rishasha binjira niho haducashika ivyo umukiza wacu wenyene yavuze ico gihe uwo munsi muzokwicara mu bwami bw'imana muri kumwe na aburahamu isaka na yakobo kandi ehe eheri murabe ibizoshika nimwibaze namwe nimwibaze namwe wowe na jewe nitwaba twicaye kuri ya meza nini yo mu bwami bw'imana turi kumwe n'abavugishwa n'imana bose n'abantu b'imana bose mbere turi kumwe n'umwami wacu Wie werden wir uns vorkommen?
mbega tuziyumva gute reka ndabibabwire Abraham, bujya mbere na aburahamu n'abakozi b'imana bakomakomeye bose bazogerayo ku bw'ubuntu um nicht nta n'umwe azoshobora kwirata yuko yari abikwiriye yari abibereye nta n'umwe azoshobora kwidoga yuko atarabibereye Lage und alle bose bazoba bangana abantu bose bazoba bangana kandi bose bazoba bacungwe n'amaraso ajya amaraso nyene iyo dusomye matayo mirongo irindwi n'indwi igihe umwami wacu yasesa amaraso igolgota yaciye asemerera ati byose birarangiye ego haciye abanyamugigima gutigita kw'isi ibisa- ibitandara birasadagurika imva ziruguruka maze abera benshi bari barasinziriye baca bava mu mva inyuma y'ukuzuka kwiwe hervor. Auch den Vers dort, Vers birakwiye ko dusoma kandi umurongo wa mirongo itanu na rimwe n'uwa bitanu na kabiri tubisome buke buke kandi tubikurikire neza kugira ngo dutahure uko ibintu bikurikirana turabwigwa hano ohne uns.
ko barashobora gushikira gutunganywa tutari kumwe nubwo bose muri bo bari bafite igishinga ntaye cyiza cy'ukwizera kandi nubwo bari bifuje ku- gushikira gutunganywa oya bategerezwa kurindira ko igihe cyabo n'igihe cyacu bishika
Hier
hano noch ein Wort, das ich lese.
ndafise ijambo nashaka gusoma rivu- rihuye n'ijambo ry'intangamarara twasomye kuko umwami wacu nawe yarababajwe yarababaye cyane yarihanganiye yarabyihanganiye kandi turizera ko ari we adufasha mu bigeragezo byose ducamwo kubera ko nawe nyine yarabiciyemwo Er hat von den kandi nk'uko twabisomye yarabyihanganiye yarihanganiye ibyamugerageje vorhin ein Wort im ariko Petrusbrief gelesen.
mu kanya gaheze nasomye ijambo mucete candiki mucete Pe- petero yanditse i- iri jambo rirahuye neza kumbure hano muri eh, petero wa kabiri Zwei, petero wa mbere igice cya kabiri was petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa mirongo ibiri Ruhm, wenn ihr ngo mwo Geduld kwihanganira gukubitwa ibipfunsi muhowe icaha mwo kwihaya iki dann gezüchtigt werdet.
ariko Aber mwo kwihanganira kubabazwa muhowe trotz gukora neza leiden müsst, das mwo kwihanganira kubabazwa muhowe gukore- gukora neza ibyo nibyo bishimwa ku mana seid ihr berufen.
ibyo nibyo mwahamagariwe mirongo irindwi na rimwe ibyo nibyo mwahamagariwe kuko na kristo yarababari- yaraba- yabababarijwe Hinterlassen hat.
akabasigarana icyitegererezo kugira ngo Tapfere Nachfolge.
mugere ikirenge muciwe Auch ist kein Trug.
we nta cyaha yakoze kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe mirongo irindwi na gatatu- mirongo irindwi na kabiri Selbst wurde nicht uwo ni umurongo wa mirongo irindwi na kabiri wa mirongo irindwi na gatatu rero yaratutswe ntiyabasubiza yarababajwe ntiyabahigira es dem ariko yiha idaca urwankunzi
und wenn wir da rero nimba dushaka kugaruka ku byo simeyoni yavugishijwe eh, turashobora kubisoma muri luka igice cya kabiri luka igice cya kabiri hier steht, haranditswe hano ku murongo luka kabiri umurongo 34,
wa mirongo itatu na kane ngo simeyoni luka kabiri mirongo itatu na kane simeyoni arabahezagira abwira nyina mariya ati wumve uyu ashyiriwe kugira ngo benshi mu bisirayeli bagwe benshi babyuke no kuzoba ikimenyetso kigawa kubona yaragawe eh, twese twabisomye kandi yaravyihanganiye vyose nk'uko vyanditswe mu bayobora igice cya cumi na kabiri eh, twamaze kubibona ivyo vyaramaze vya- vyaramaze ku- bira- vyaramaze kuvugwa haranditswe ngaha mu bayobora cumi na kabiri eh, umurongo wa gatatu bayobora cumi na kabiri umurongo wa gatatu ngo nuko mushyire imitima kuri uyu yihangana ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije ntimucobogore ntimudendebukigwe mu mitima yanyu ntimucobogore ntimudendebukigwe mu mitima yanyu haben ihm widersprochen bayobora cumi na kabiri umurongo wa gatatu und haben sogar baramuharirije mbere bamufunga mu maso baramukubita hanyuma bamukuraho igitambara baramubwira ngo "Wa- waravugishije inshuro nyinshi uwo rero tubwira uwagukubise und er hat nichts gemacht.
kandi nta na kimwe yakoze nta na- ntacyo yabagize ntiya ntiyaciye af- afunga ingumu mu mufuko wiwe ahubwo byose yarabiretse birarengana arabyihoza tuvugishe ukuri sibyo Doch geschlagen Eh, nta nkeka icyo gihe twari gushavura tukarakara tuvugishe ukuri ariko hano umwami wacu yadusigiye icyitegererezo und stellt euch mal vor, nimwibaze namwe
wie muss uko twari kwiyumva nimwibaze namwe ibyo uko we yiyumvise we umwami w'ubwiza umwami w'abami uko yiyumvise yari yaje gucungura yari yaje gu- gukiza yari yaje gucungura gukiza yari yaje kurondera icyazimiye yari yaje gukiza yari yaje kutuzanira ubuntu n'agakiza yararavye yarabiravye byose bimushikako nk'uko tubona vyanditswe muri yohana igice ca mbere ngo yari- yaraje yarinje yaje mu biwe yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye umubabaro umubabaro yagize ntitushobora kuwibaza schon ein tiefes Eh, twebwe ubu- ubu honyine turumva umubabaro mu mitima yacu mbega none we byamugendeye gute yiyumvise gute hano rero simeyoni yari yavugishijwe zum Fallen aravuga ati uyu azobera igitsitaza einem Zeichen ashyiriweho kugira ngo benshi mu bisirayeli bagwe abenshi babyuke kandi
und dann a- no- a- a- no kuzoba ikimenyetso kigawa hanyuma uko biri kose pawulo yabonye ibintu nk'uko simeyoni yabivugishijwe nawe nyine yahavuye abivuga mu nyuma ati nimumwibuke nuko mushyire imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije wenn jemand Eh, ntimucobogore ntimudendebukirwe mu mitima yanyu ababurayo cumi na kabiri murongo wa gatatu iyo umuntu aguharirije wewe akakubwira ibi n'ibi n'ibi eh, twebwe turabantu eh, navuze nti uru- igihano cy'urupfu niko biri kose eh, c- igihano cy'urupfu cyadushitse ko kandi turazi yuko twese icyo- tu- twese turazi ivyo bisigura ariko umwami wacu ariko twe kubituraba nta n'umwe ashobora kubicika ibyo ariko umwami wacu we wera nimumwibuke ese icyo mpimana ikandika rino jambo ku mutima wanje kugira ngo mpore ndamwibuka ndamushyire ku mutima umucunguzi wanje kubera iki inzira y'umwana w'imana yacunguwe yabwirizwa gutandukana n'inzira y'umucunguzi wanje yatanze ikiguzi ku bwanjye habwirizwa kugira ibintu bihuriye ko byabwirizwa kugira aho bihuriye bigahu- bi- ibintu bihuriye ko n'inzira y'umwami wacu kandi ibyanditswe byera birabivuga eh, ngo muragowe muragowe isi yose ntibavuga neza ariko murashobora kandi gutahura yuko yaba hariho ikinyamakuru gisohoka buri munsi cy'abakristo ku muri izina ryanjye ryobaye ririko bajyanditse mu ndome nini nini banyanditse ko n'ibintu bishasha buri munsi kandi burya ibyo si ibintu si ikintu cyoroshe ariko nsomye hano ngo nimushire imitima kuri yo yihangana ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije abayobora cumi na kabiri mirongo gatatu umwami wacu none ntiyari kubwira umwe umwe wese uwo ari we akamubwira icyo ari cyo mbega ntiyari gushobora gushyira umwe wese ku ruhande ku ruhande ntihagire ikintu na kimwe gisigara mbega mbega ntihari ku ku- umwe wese ntiyari kujya ku ruhande agakugwa ko n'amajambo y'umwami hanyuma aga- akemezwa ibyaha byiwe agahanwa namwe mu w'imana oya oya ntibamumenye mwe mu w'imana ategerezwa kugurura umutima wa buri muntu Der Herr der Herrlichkeit umwami w'ubwiza können es sein.
nta n'umwe yashoboye gukiza kiretse uwajye ngo akizwe Alle nicyo gituma handitse ngo nimuze kuri jewe mwebwe mwese abari ku mpera z'isi muzokizwa nimuze kuri jewe muzokizwa yesu aya mirongo ine na gatanu umurongo wa mirongo ibiri na kabiri kandi agakiza kabwirizwa kuva i siyoni ijambo ry'umwami naryo uhoraho rikava i yerusalemu ego nimubyibuka ababiri cumi na kabiri ntizwa kubyibuka n'ijambo ribwira jewe ku ruhande rwanje ego nimumushire ku mitima nimumwibuke und, und rero twibuke ku byacu maze turabe iruhande yacu tuvuge tuti mwami kubera ko ibyo byose byabaye twibagije kuri we nta nkeka tuzotsinda tuzoshobora guhagarara neza maze tuvuge tuti mwami ibi biri mu bigize ijambo ryawe muri kino gihe ingorane zose nshobora gucamwo an derartigen ninde yabyihangana mirongo gatatu ngo yihangana ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije der Sinn und ubu rero nimurabe insobanuro n'intumbero ya kino kintu sein, ku- kumushyira k'umutima kumwiyumvira ko was er ku bijyanye n'imibabaro yiwe n'ibyo yaciye mu murongo wa gatatu mubwira ngo ntimucobogore nimudendebukirwe mu mitima yanyu ein mbega iri si ijambo ryiza ga yemwe nitwibaza ku byacu twebwe ubwacu cyangwa tukibaza ku byo ducamwo tumere tumere nk'aho umengo twananiwe nitwamuraba nitwamuhanga amaso nitwamwiyumvira ko maze twavuga tuti ego mwami höre und erlebe ibyo numva n'ibyo mbona jeho biragendeka mfatiye ku byo wowe waciyemo jeho biragendeka ndagushimiye kubona umpaye inkomezi zikwiye kugira ngo nshobore gu- kwihangana kugira ngo sinshobogore kandi sindendebukirwe bei dem Propheten Jesaja.
nibyo wavugishwa n'imana Yesaya avuga Yesaya mirongo ine na kabiri umurongo wa kabiri Seine Stimme ngo ntazoyogora ntazosemerera kandi ntazokumvikanisha ijwi mu nzira wird er nicht ntazohohosha irenga rivunitse n'urumuri ruyenga ntazoruzimya azoshikana amateka mu by'ukuri umurongo wa kane ntazodendebukirwa ntazocika intege gushitsa ahazoshingira amateka mu isi und uko niko bimeze ibintu byose mu bwami bw'imana bifite ikibanza cyabyo ngo kugira ntimudendebukigwe kandi ntimucobogore abaheburayo cumi na kabiri mirongo gatatu murazi yuko yaje ku bisirayeli abantu bagiranye isezerano nawe abantu bari inyegu yiwe kandi ko batamumenye ndazi yuko uno munsi igihe aho ibyo uwavugishwa n'imana ya zekariya bizoshikira ko bazoraba umwami bacumise bacumise ba- ba- ngo bazorira cyane baboroge murashobora kubisoma muri zakariya cumi na kabiri eh, ku murongo w'icumi zakariya eh, zakariya cumi na kabiri umurongo w'icumi ngo ngo bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege yapfuye an jenem Tage werden sie auf den Blick kandi bazokwitegereza uwo bacumise und sie werden bitterlich bazomuborogera cyane Tage 12.
bazomuborogera cyane zakariya cumi na kabiri umurongo wa w'icumi bazoboroga Der Herr, ndizera yuko uhoraho imana
sein ariko arasoza igikorwa ciwe muri ino minsi ndizera yuko dutegerezwa kugira umugabane kuri uyu mugambi w'imana ego dutegerezwa kuba igice cy'uyu mugambi w'imana
Freud und Leid haba mu byiza cyangwa mu bibi haba mu munezero cyangwa mu mubabaro murazi yuko ibyo bigenda bibangabanganywe bica mu mu byiza no mu bibi ariko kandi tubi- tubicamo turi kumwe n'imana kandi nk'uko umwami wacu kandi nk'uko tuzobibona muri kazoza die Verheißungen twarumvise kandi twarizeye amasezerano y'imana ya kino gihe dann soll der rero umwami uns zu seinem Recht kommen.
rero umwami atsa guhabwa ibyo afitiye uburenganzira nk'uko yigaragaje mu mubiri kiriya gihe der gesamten iv- ibyari byaravuga amasezerano yose yari yatanzwe mu isezerano rya kera yarashoboye gushitswa gefunden haben. Wir kandi wissen, turazi yuko als die Zeit igihe erfüllt gishitse geschah es byarakoretse kandi byarashyitse kimwe kimwe dasselbe nako bizogenda muri kino gihe ist da igihe kirageze byose bibwirizwa gushika nk'uko imana yabivuze mu ijambo ryayo nur noch eine Aufgabe. Ihm ikintu cyo ngenda dusigaje cyo gukora einerseits ni ukumushimira ni ukuyishimira kandi tukamenya wirklich gesehen, ku ruhande rumwe ko twebwe nk'abana b'abantu Blume mu buryo bw'umubiri tumeze nk'ibyatsi tumeze nk'amashugwe turakayangana hanyuma tugakabirana maze igihe kimwe ntitube tukiboneka ariko ijambo ry'uhoraho rihoraho ibihe bidashira das Wort.
kandi niryo jambo ry'ubutumwa bwiza twumvise ubutumwa bwiza bw'akiza kacu twumvise Das und das Wort si ijambo ry'imana gusa si ijambo ry'imana gusa mit uns si ijambo ry'imana risanzwe gusa ahubwo ni ijambo ry'imana rihuye n'agakiza kacu niyo mahirwe yacu nibwo bucunguzi bwacu ni ijambo rimwe ubushobozi bw'imana wird rizogaragara muri twebwe hat.
kandi riramaze kugaragara igice muri twebwe nk'ubushobozi bw'imana muri twebwe imana iduhezagire kandi duhe eh, amasengesho ashyika ku ntebe yayo y'ubuntu kugira ngo dushobore kuvugana n'imana nka kurya umuntu avugana n'umugenzi wiwe nka kurya umuntu avugana n'umugenzi wiwe n'inshuti yiwe twibwire byose ibyo twiyumvamo uko twiyumva ibyo twibaza Mit ihm
tuvugane nayo und er kandi irajya kudutahura mbere ni- n'iminiho n'iby'imitima yacu yiyumvira ibyo tudashobora kuvugisha akanwa imana yo irabizi kandi nta kundi izokora atari ugushitsa ijambo ryayo geschenkt hat.
ijambo ry'imana yahaye abantu bayo muri ino minsi y'iherezo kuko irinda ijambo ryayo kugira ngo irishitse mu gihe gikwiye Und gepriesen.
izina ry'umwami wacu rishimwe kandi rihabwe icubahiro amen data twese uri mu ijuru ndagushimiye bivuye ku mutima kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro mwami ni urubuto rwavuye ku mana rwashyizwe muri twebwe kandi abari n'umubiri bose bameze nk'ibyatsi n'amashugwe barakabirana ariko ijambo ry'imana rihoraho ibihe bidashira niryo jambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza iryo twu- iryo jambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza twumvise mwami wo kwizigirwa ese icyompa muri kano kanya ugashyira muri twebwe ukunengesera kw'ijambo ryawe nk'urubuto kugira ngo ikintu gishasha kandi kivuye ku mana gishobore kuzovamwo mwami ndagushimiye kandi ndaguhimbaje nunkundire kuguhanga amaso kuraba wewe no gushyira ku mutima wowe wihanganiye byose wihanganiye byose ntiwacobogora wajyanye inzira yawe wakurikiye inzira yawe mwami wo kwizigirwa numfashe kugira ngo ndakwiyumvire ko muri byose mpanga amaso wewe mu binshikira byose kugira ngo sinshobogore ah, sindende bukigwe mu kwizera nshobore guhagara neza mu kwizera kandi ndakwizigire nubihe bendata bose nubihe bashiki bacu bose nubiduhe twebwe twese ku bw'ubuntu mu izina rya yesu amen